iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda i kisoro ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushyikirizwa na jefide ngabo ubuyobozi bwa kaminuza y'uburundi buherutse gutangaza ko abigisha muri kaminuza bagiye ahandi biyongeye mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine imbere yaho abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakozi urumva kenshi ari usanga batabara kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo gituma bica byibonekeza ko abarimu bagiye cyane
uwo ni porofeseri desire nisubire mu gisata cy'ubuganga muri kaminuza y'uburundi abarundi barenga mirongo irindwi bimaze hafi y'amezi atandatu batagira iyo bava n'iyo baja baburaniwe inyuma yo bafatiwe ku kibuga mpuzamakungu cya manila ni noi akwino cyo mu gihugu cya philippine doze zirenga miliyoni z'urucanco rwa korera rutangwa mu kanwa zarashyitse muri sudani y'umumanako mu gihe leta yatanguye umugambi wo gukingira abanyagihugu barenga ibice mirongo inani ku ijana muri uyu mwanya inama nshingamateka nshasha ya leta zunze ubumwe za amerika imaze gutangura ibirori byo kurahira ishami ry'abadepite riratora umuyobozi waryo bita sipike aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoya ntihegire aho muje duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi doze zirenga umuriyoni z'urucanco rwa korera rutangwa mu kanwa zarashyitse muri sudani yo mu mpanuko mu gihe leta yatanguje umugambi wo gukingira abanyagihugu barenga ibice mirongo umunani ku ijana eugene mukanguso araduha ibindi kuri iyi nkuru abaganga bo muri sudani y'epfo bazagerageza gukingira indwara ya korera byibuze miliyoni icyenda z'abaturage ni igikorwa kizibanda ahanini ku bana n'ababyeyi doze zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana z'urukingo rwa korera zageze mu murwa mukuru juba kandi mu cyumweru gitaha zizoherezwa ahantu hibasiwe n'iyo ndwara nko mu mujyi wa bentiyo minisiteri y'ubuzima yatangaje mu cyumweru gishize ko abantu ijana na mirongo icyenda n'icyenda bapfuye bazize korera n'abandi ibihumbi cumi na bitatu kugeza ubu basanganywe bagiteri itera indwara hagaragaye byibura umuntu umwe muri komine makumyabiri n'icyenda muri mirongo irindwi n'icyenda zigize sudani y'epfo urwaye korera aho bentiyo renk na juba arizo zibasiwe n'iyi ndwara kurusha izindi umurwayi wa mbere yavuzwe ku itariki ya makumyabiri n'eshatu y'ukwezi kwa cyenda irenk mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umurwa mukuru ariko mu gihe igihugu cyitegura gutangira gukingira imbaga y'abantu iki gikorwa cyatangiye guhura n'ibibazo bikomeye kutabasha kugera ku bigo nderabuzima bikomeje kuba imbamizi ikomeye mu bijyanye no kurwanya iyi ndwara hari ibice bimwe abakozi mu buvuzi batabasha kugeramo kubera imyuzure n'ibibazo by'umutekano nk'uko bivugwa n'umuryango w'abaganga batagira imipaka medecins sans frontiere msf imibereho mibi muri sudani y'epfo yatumye indwara ya korera ibonaho imenera guverinoma ya sudani y'epfo iravuga ko ibikorwa by'ikingira byitezwe gutangira kuwa mbere utaha babifashijwemo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo msf n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ni ibikorwa bizibanda ahanini ku bana bafite umwaka kujyana hejuru oms ivuga ko abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine na bitatu ku isi bapfa bazize indwara ya korera buri mwaka muri miliyoni enye bayirwara buri mwaka urakoze hejuru kuri iyo nkuru ikirunga cyo mu buraruko bushira uburengero bwa etiyopiya kuri wa gatanu cyaragaragaje cyagaragaje ibimenyetso ko kigiye gutangura gucira imiriro bituma abayobozi bimura abanyagihugu by'agateganyo ibyo ni kuri iyi nkuru dusubire twumve eugenie mukanguzi ikigo cya leta ya etiyopiya gishinzwe iteganyagihe cyasohoye videwo ku rubuga rwacyo rwa facebook yerekana amashusho agaragaza ibisa n'umukungugu n'umwotsi biva mu kirunga kiri ahitwa awashe fentar mu ntara ya afar ikigo cya leta ya etiyopiya cy'itangazamakuru fana gisubiramo ibyavuzwe n'umuyobozi w'intara ya afar wasobanuye ko abayobozi bahungishirije abaturage hanze y'agace gashobora guhura n'ibibazo mu birometero bigera ku ijana na mirongo itandatu na bitanu uvuye mu murwa mukuru wa etiyopiya adisabeba komiseri ushinzwe gucunga ibiza mu gihugu shifero tekeremariam yavuze ko hakiri kare ngo umuntu abe yahamya ko icyo kirunga kigiye kuruka cyakora abayobozi birinze kubifata bajenjetse komiseri tekeremariam yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ati abaturage bamwe batangiye kuva muri utwo turere twiteguye kandi kubafasha kuhava mu buryo bunoze kwimura abaturage bizakorwa hashingiwe ku buryo inzobere zibona ibintu ako gace karimo ikirunga gishobora kuruka mu mezi ya vuba kabayemo imitingito y'isi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri uyu mwanya inama nshingamateka nshasha ya leta zunze ubumwe za amerika imaze gutangura ibirori byo kurahira ishami ry'abadepite riratora perezida waryo bita speaker ibindi tubibaze thomas kamirinde kubera ko abarepubulikani bafite ubwiganze bw'abadepite magana abiri na cumi n'icyenda ku bademokarate magana abiri na cumi na batanu kandida wabo depite mike johnson yizeye ko ashobora gutorwa perezida w'igihugu watowe donald trump nawe aramushyigikiye cyane ku buryo arimo ashyira igitutu ku barepubulikani ngo bose bamwemeze koko rero kugira ngo sipika atorwe akenera byibura kimwe cya kabiri cy'amajwi y'abagize inteko hiyongereyeho rimwe ni ukuvuga ko akeneye byibura amajwi magana abiri na cumi n'umunani bivuze nanone ko hagize abadepite byibura babiri b'abarepubulikani baramuka bimye ijwi ryabo johnson yagira ikibazo kandi byibura cumi na babiri muri bo berekanye kenshi ko batamwiyumvamo ko rero bashobora kwanga kumutora ikindi kandi johnson nta mahirwe yo kubona n'amajwi yo mu badepite b'abademokarate afite bose uko ari magana abiri na cumi na batanu bavuga ko bagomba gushyigikira no gutora kandida wabo depite hakim jeffries depite mike johnson asanzwe ku mwanya wa sipika kuva mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu nteko yacyuye igihe yatowe nyuma y'ingorane zikomeye ubwo abarepubulikani bari bamaze kwirukana sipika wariho kevin mccarthy uyu nawe yari yemejwe nyuma y'uko umutwe w'abadepite utora inshuro cumi n'eshanu zose byafashe iminsi ine aba rero nibaramuka bananiwe gutora sipika mushya bazakomeza gutora kugera abonetse batinze gutora sipika n'igihugu cyaba kiri mu gihirahiro koko rero abadepite ntibashobora kurahira mbere y'uko sipika aboneka nawe akarahira nyine bityo nta tegeko na rimwe bashobora gutora igihe cyose badafite sipika ariko igikomeye nanone ni uko ku wa mbere badashobora guterana hamwe na sena kugira ngo inteko ishinga amategeko congress yose hamwe yemeze burundu ibyavuye mu matora ya perezida wa repubulika yo mu kwa cumi na kumwe gushize ni ukuvuga kwemeza burundu ko Trump ari we watorewe kuba umukuru w'igihugu muri iyi myaka ine iri imbere kandi itegeko nshinga ribahatira guterana ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere byanze bikunze
mu buseruko bwo hagati bw'isi mu ntara ya gaza abakozi bo mu bitaro bavuze ko ibitero by'indege z'ingwano vya israel vyahitanye abantu batari munsi ya mirongo itatu mu ijoro ryo kuwa kane gushika kuri uyu wa gatanu eugene mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru ku bitaro bya al aksa biri ahitwa ideir al bala abakozi babwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press ko abagore n'abana babarirwa muri mirongo biciwe mu bitero byibasiye intara ya gaza rwagati harimo ibice bya nuseirat zawaida mangazi na deir al bala abashinzwe ubuzima muri palestina bavuze ko ibitero bya israel byibasiye ahantu henshi muri utwo duce ejo kuwa kane aribyo byatumye umubare w'abapfuye ugera ku bantu mirongo itanu na batandatu mu masaha makumyabiri n'ane ku rubuga rwa x ingabo za israel zavuze ko kuri uyu wa gatanu indege z'intambara zagabye ibitero ahantu hagera kuri mirongo ine hamas ikorera mu bice by'intara ya gaza mu masaha makumyabiri n'ane zifatanyije n'ingabo za israel zirwanira mu kirere izo ngabo za israel zavuze ko umutwe ukoresha iterabwoba wa hamas wakoreraga mu bigo bimwe byahoze ari amashuri igisirikare cya israel cyavuze ko cyabanje gufata ingamba zitandukanye mbere y'ibitero cyirinda kubangamira abasivili aho ngo harimo ibijyanye no gukoresha intwaro zidahusha icyerekezo gucunga ikirere no gukusanya andi makuru y'ubutasi ingabo za israel zatangaje kandi mu gitondo cyo kuri wa gatanu ko cyahagaritse drone kandi ko cyahanuye misile byombi byaturukaga muri yemen ku rubuga x rw'izo ngabo zavuze ko drone yabonetse mbere y'uko yambuka ngo igere ku butaka bwa israel
dushimire bagenzi bacu badushikirije aya makuru aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu aderese za yutube yacu ig na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abarundi barenga mirongo irindwi bamaze hafi y'amezi atandatu batagira iyo baja n'iyo bava baburaniwe inyuma y'uko bafatiwe ku kibuga mpuzamakungu ca manila ni noy aquino co mu gihugu ca philippine abavuganye n'ijwi rya amerika batabaza basaba ko bojanwa mu kindi gihugu co bakira nk'impunzi kubera ico gihe cose bakimaze baba mu kibuga c'indege mugenzi wacu edi gwema yakurikiranye iyi nkuru abo barundi bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko bageze muri filipine buri wese ku giti cye nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku barundi bidasaba viza gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu burundi cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu isoko y'ijwi rya amerika aho ku kibuga cy'indege cya manilani noy aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya loni ryita ku mpunzi hsr ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa uwaduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we yatubwiye ko muri bo abagera kuri mirongo itanu bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri hsr ariko nta n'umwe urahabwa ubuhungiro uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi cumi na batanu nk'uko iyi soko ibitubwira ikindi yabwijwe ry'amerika ni uko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege bakomeza bababwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko filipine itazigera ibaha ubuhungiro mu butumwa iyi soko yahaye ijwi ry'amerika yagize ati ikindi naco tumaze amezi arenga atandatu atazuba tubona ntiturigera dusohoka hanze n'ubufise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa bamwe barafashwe na hypertension abandi bagoye diyabete za esitoma ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona iyi soko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona ku bijyanye n'ibyankenerwa yagize ati indya turya ni ntica ntikize barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi nimudufashe gutabaza kuko igihugu ca filipine turabona ko catwanse mudutabarize nimba hari ikindi gihugu cotwakira tukava muri kano gasho uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura usibye ibibazo bijyanye n'imirire iyi soko yacu aho ku kibuga cya manilani nawe aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige abana bari munsi y'imyaka itanu bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni icyenda usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe abanyagana abanyamisiri n'abandi gusa radiyo ijwi rya amerika ntiyabashije kubona abakozi ba hcr cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri filipine ngo bagire icyo bavuga ku bireba imibereho y'abo bantu bahagotewe urakoze edi kuri iyo nkuru abigisha muri kaminuza y'uburundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine imbere yaho mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'uburundi bwarungikiye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi ku itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka twaraye turangije umenyesha ko mu kiringo cy'imyaka ine iheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku ijana na cumi n'umunani twavuganye na professeur desire nisubire yigisha mu gisata c'ubuganga muri kaminuza y'uburundi kandi ahagarariye abigisha na libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza université libre de bruxelles mu bubirigi yaragize ubushakashatsi bwimbitse arasohora inzandiko ku bijanye n'igisata c'indero mu burundi dutangure twumvirize professeur desire nisubire avuga ku byari mu ikete ubuyobozi bwa kaminuza y'uburundi bwandikiye ubushikiranganji bujejwe indero mu burundi
oya barigeze kugenda cyane mu za mirongo icyenda na gatanu mirongo icyenda na gatandatu ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u rwanda hanyuma haramaze igihe kininiya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri ino minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye gufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka itanu iheze niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abariho muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugira ngo ndabyishyure neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakozi urumva akenshi ari usanga batabaraba kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo gituma bica byibonekeza ko abarimu bagiye cyane bajya mu bindi bihugu bya buraya ibihugu bya bya canada hariho abari mu bihugu bita bita uturemere mu bihugu by'u rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata bya bya oni nka banki mondiyare hari abakora za unicef abandi bagasaba ubuvuzi ahandi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibajyana cya mbere ari ukutamererwa neza mu kazi
murakoze nawe professor libera ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijyanye n'igisata cy'indero iki kibazo mukibona gute izo ncabwenge ziri ko zitera zigenda
icya mbere navuga ni uko iki kibazo cy'abarimu bagenda kiramaze igihe kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita dogitora mu myaka mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu benshi muri abo ntibatahutse mbere gushyira n'aho leta zakurikiranye zagiye ziritura ku mashyirahamwe mpuzamakungu nka wiyene imwe iraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe mida wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakajya kwigisha kuri univerisite y'uburundi mbere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu hanyuma na tunit yarashyizeho umugambi wiswe tokiteni nawe nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze mfatiye mu gihugu ndimwo nko mu bubirigi abo bariko abo asisitama bariko baragira dogitora twararenga amajana abiri nk'abandi muri abo hanyuma rero iki kibazo nibyo hari abatahutse bavuye mu rwanda n'abandi bakeyi barabatahutse ariko benshi muri abo barasubiye baratabaromuka ni ikibazo rero giteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura urwaruka ruteza kubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo leta y'uburundi asiba gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kubiyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko no gushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira ahabona icyo kibazo kuko n'umunsi kiko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo nka kamwe
ati ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda perezida yatowe wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuga ko azohagarika uburenganzira bwo kugira ubwenegihugu kuva umwa- umwana akivuka birimwo no gukumira abagore b'abanyamahanga baza kuvyarira muri leta zunze ubumwe za amerika bimeze gute twumvirize mugenzi wacu thomas kamirinde mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani leta zunze ubumwe za amerika yemeje burundu ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga ryayo mu byo rivuga harimo ko umuntu wese uvukiye muri leta zunze ubumwe za amerika ari umuturage wayo kavukire ryahise riha ubwenegihugu abahoze ari abacakara b'abirabura n'ababakomokaho nyamara ntiryabuhaye abasangwabutaka kandi nabo baravukiraga muri leta zunze ubumwe za amerika bategereje imyaka mirongo itanu n'itandatu yakurikiyeho kugira ngo nabo babubone koko rero mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane nibwo inteko ishinga amategeko y'igihugu congress yemeje itegeko ryitwa indian citizenship act rigira abasangwabutaka n'ababakomokaho abenegihugu by'uburenganzira kavukire byabaye ihame ko n'abana bavukira muri leta zunze ubumwe za amerika ku babyeyi bahatuye badafite ibyangombwa ku bavukira ku babyeyi bahari ari ba mukerarugendo abanyeshuri abarimu n'abandi bakozi bose b'abanyamahanga baba bateganya kuzasubira mu gihugu cyabo kavukire aba bana rero nabo ihame ni uko ari abanyamerika kavukire barimo n'abana b'abagore b'abanyamahanga bazanwa muri leta zunze ubumwe za amerika no kubyarirayo gusa kugira ngo uwo mwana abe afite uburenganzira kavukire bwo kuba umunyamerika kugira ubwenegihugu bisobanuye ko amategeko yacyo akurengera n'ubwo waba uri mu mahanga birimo kutaberabezwa cyangwa ko kidashobora kugutanga mu nkiko z'ikindi gihugu bisobanuye nanone uburenganzira bwo kwiga kuvurwa gutura gukora no kubona ibyo amategeko ateganyiriza abaturage mu masaziro muri make bisobanuye kubaho nta kindi usabwa niyo mpamvu ababyeyi benshi ku isi baba bifuza ko abana babo bagira ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za amerika igihugu cya mbere gikize kandi gikomeye ku isi kugira ngo bagire ubuzima bwiza kurusha aho bo ubwabo baba abadashobora kugira ubwenegihugu kavukire bwa leta zunze ubumwe za amerika n'abana bavuka ku badiplomate b'abanyamahanga bahagarariye ibihugu byabo muri leta zunze ubumwe za amerika bonyine gusa bamwe mu banyamerika barimo abahanga mu by'amategeko n'abanyapolitiki bavuga ko ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga n'andi mategeko agenga ubwenegihugu bikoreshwa nabi na perezida trump n'abayoboke be niko babibona avuga ko azabihagarika ku itariki ya makumyabiri y'uku kwezi akimara kurahirira manda ye ya kabiri y'umukuru w'igihugu I will sign an executive order making clear to federal agencies nzasinya iteka risobanurira neza inzego zo ku rwego rw'igihugu ko zigomba kumva neza itegeko ko abana bazavuka ku babyeyi bari mu gihugu badafite ibyangombwa batahita bitwa abanyamerika gutyo gusa iteka ryanjye rizakuraho kandi ikizwi nk'ubukerarugendo bwo kubyara bituma abantu ibihumbi amagana n'amagana bava imihanda yose y'isi bakaza kwirunda mu mahoteli mu minsi ya nyuma bategereje kubyara kugira ngo abana babo babone ubwenegihugu no kugira ngo nabo ubwabo bazabigendereho maze bazaze kwibera abimukira It's a practice that's so horrible.
ku rundi ruhande bamwe mu bahanga mu by'amategeko n'ibya politiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ubu ari uburenganzira ndakuka kubera ko nyine bwanditse mu itegeko nshinga bumva rero ko iteka ry'umukuru w'igihugu ridashobora kuvuguruza itegeko nshinga bityo basobanura ko abazumva ko icyemezo perezida trump azafata kinyuranyije n'uburenganzira bwabo bazahita bitura inkiko bishobora kuzagera no mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu narwo bikazaba ngombwa ko rusobanura neza umuntu ufite uburenganzira kavukire ku bwenegihugu
nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye kongera yacu ishingikiriza akabando utunyakadiho bifuriza abakiri bato kugera aho ugeze waba umusaza cyangwa umukecuru ishingikiriza akabando utunyakadiho bifuriza abakiri bato kugera aho ugeze nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize aya mahirwe nabo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka bonane batura rwanda mwese bonane
iyo yari indirimbo bonane ya silvizo tubifuriza rero mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu aha rero niho dusezeraniye